abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere
Itetero. Itetero. Itetero.
Itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero.
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana noneho unanira mbere yanjye kuko baka oya erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba nawe wowe usimbuka gahoro wiririmbira ntabwo nshaka kwinaniza kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese gahene gahene reka njye kureba ikintu arimo akora ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice turabasuhuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe tusa nanjye teta tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana nshuti zacu yambi amakuru yanyu ku ishuri se bimeze bite twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose nibyo rwose ese nshuti zacu mwaba mwiga icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tugomba kuzajya tunywa amazi meza kandi atetse kuko adatetse adutera indwara sibyo nibyo rwose teta bana inshuti zacu ese namwe abana b'iwanyu babaha ibiryo birimo agafu ako gafu kitwa gute muze twumve inshuti zacu naho se ababyeyi bacu bo barishyuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanura uko tugomba gusukura amazi yo kunywa tukayateka agashya kandi akabira hanyuma kandi tukayabika mu gikoresho cyiza gifite isuku tukanatoza abana bacu kunywa amazi atetse uyu munsi ababyeyi turasobanurirwa uko tugomba gutegura ibiryo by'umwana byongeyemo ifu yongera intungamubiri n'inshuro tuyiha umwana watangiye gufata imfashabere ngaho rero mwese ntimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
ese ntare ko wabaye papa none ukaba uri gukubagana
nari nabyibagiwe waka ibiryo ntibirashya oya ntabwo ndi bakame ndi mama mama ndashaka ibiryo
isusukire mama bigiye gushya mbagaburire mama nzana amasahani uduhe ibiryo yega mwana wa ngo uherekeze kuzana amasahane kanya oya waguma uri agahinja njyewe ibyo gahinja nabivuyemo none se kuzanye ibibabi kanya si amasahane se nose si ugukina ntare akira amasahane mama mpereza mwana we urakoze akira akanyoni urakoze mama akira nawe gahe ngenda byiya kubera ko ndi umupapa mukuru akira nawe kanya
ubaye iki kanyo zibagamo zungiriye ibitaka mu biryo ese ubwo kuki ushyize ibitaka mu biryo by'undi mwana baka ngazo nibyo tubimene ngoye kuri ibi byanjye kanyo eee nawe reka ngushyiriremo njyewe bakame ndekera ibiryo wibishiramo ibitabo oya yewe ntabwo ari ibitaka ni agafuka wongera mbashyiriremo kugira ngo muzabe banini
nanjye nshyirira baka maze nzabe munini nzajya mba n'uwa mbere none se twebwe ntitwabaye banini mu rugo barambwiye ngo bashyire mu biryo by'agahinja agafu kawongera nanjye ni uko mu rugo bambwiye ngo kugira ngo agahinja kazabe kanini ntikanarware ngewe yo mu rugo bashyize wongera mu biryo by'umwana cunga mama arebye hirya ngahita mbikoramo mwirukanka nkagaruka nabimize
oya baka ntuzongere ntibatubwiye ngo gufata ikintu mu byataguhaye ni bibi kandi yamara n'ibiryo by'agahinda agatuma kadahaga none se nare wowe cyagiye ko wihaye ibiryo ukanga ko nkuhereza nk'uko nahaye bakahene na gahene yegora ubwo se ntiyabyaye kandi atari byiza ntare eh yego koko nari nabyibagiwe nanjye ntabwo nzongera baka nawe ntuzabyongere utazajya utuma agahinja kanyu kanga guhaga kakarira nidutaha nawe ugasaba imbabazi baka Yee, ndagasaba imbabazi nawe mama usaba imbabazi kuko nazongera kurya ibiryo by'umwana kandi ndi mukuru we mwumve mbabwire tubwirenga turirimbe ka karirimbo akahe kandi baririmba ngo mbonye ifunguro ku meza mitangira apeti
reka nirire dorera ku isi dutanga kurya se tutakaririmbye natwe ngaho turirimbe vuba ibiryo bitarahora mbonye ifunguro ku meza mitangira apeti mbonye ifunguro ku meza mitangira apeti
teta karame wumvise ukuntu bakame yongeye ibitaka mu biryo byabo nara akamubaza impamvu abakiriye ibitaka mu biryo yego disi cyusa kubera ko ari ugukina ababwiye ko ari agafu kawongera abongeremo kugira ngo bazabe banini none se bana nshuti zacu mwebwe mujya mubona ababyeyi banyu bongera agafu kawongera mu biryo by'umwana w'iwanyu afata agasashi mama agafashe agashashi akaruma akanyanyagiza akavanga mu biryo by'umwana nta n'umwana dufite bamuha ibiryo birimo agafu kongera kandi arabijya akabimara byo kurya narabiriye numva bashyizemo agafu kongera byari biryoshye avangiye umwana nuko arabijya ya- yanga kubi- kubimara nuko ndabyirira ubu agasashi nkahita nsigamo kugira ngo nanagiza nkahita mbanga nkamutamika agashashi kaba karimo agafu ka ongera asigaza ikirayi kimwe nkakirya agafu ka ongera abaho umwana ngenda kose yo mubivuze neza rwose yego disi cyusa noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze tubyine dukine twishime twese
nimuze turye imboga nimuze turye imboga yewe nkunda karoti kuko ituma nkomera yewe nkunda karoti kuko ituma nkomera yewe nkunda amashu kuko nguruka nk'akanyoni yewe nkunda amashu kuko nguruka nk'akanyoni yewe nkunda isombe tajyanye na karate yewe nkunda isombe tajyanye na karate Njyewe nkunda inyanya zabamo iza na mama njyewe nkunda inyanya zabamo iza na mama
abana mwayumvise twishore hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu
bana nshuti zanjye muraho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline bana nshuti zanjye muribuka ko mu isomo ry'imibare twize gutahura umubare gatatu uyu munsi rero tugiye gukora imyitozo yo gusoma no kuvangura imibare rimwe kabiri gatatu murakoze cyane reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe kukwegereza twa dupapuro yaguteguriye adushyire ku meza cyangwa ku musambi atuvangavange niba umuntu mukuru yamaze kukwegereza utwo dupapuro reka nongere musabe gushushanya inziga eshatu izo nziga kandi azigire nini muri izo nziga yandikemo umubare umwe iyo mibare rero agiye kwandika ni gatatu rimwe kabiri niba umuntu mukuru yamaze kukwegereza udupapuro yaguteguriye reka nongere musabe gushushanya inziga eshatu nini ku rupapuro cyangwa mu ikayi mu ruziga rwa mbere andikamo umubare gatatu mu ruziga rwa kabiri andikamo umubare rimwe naho mu ruziga rwa gatatu andikamo umubare kabiri bana shiti zanjye ngaho nimusoma umubare wanditse muri buri ruziga muntu mukuru uri kumwe n'umwana mufashe gusoma iyo mibare murakoze cyane mubonye ko mu nziga zanyu handitsemo imibare gatatu kabiri rimwe nshuti zanjye ngaho nimutege amatwi rero mwumve uko tugiye gukora umwitozo wacu mugiye gufata utwo dupapuro twanditseho imibare hanyuma mwitegereze umubare wanditse kuri buri gapapuro noneho mushyire ako gapapuro mu ruziga rwanditseho umubare bisa mubikoze neza cyane ubu imbere yanyu mufite uruziga rwanditseho umubare rimwe rurimo udupapuro tw'umubare rimwe uruziga rwanditsemo umubare kabiri rurimo udupapuro turiho umubare kabiri ndetse n'uruziga rwanditseho umubare gatatu rurimo udupapuro tw'umubare gatatu nshuti zanjye isomo ryacu rijyanye no gusoma no kuvangura imibare rimwe kabiri gatatu naho rirangiriye ariko reka mbasigire umukoro muze gukomeza gukora imyitozo yo gusoma imibare rimwe kabiri gatatu nshuti zanjye reka mbahembe twa turabo mukunda uturabo uturabo uturabo ndizera ko buri wese twamugezeho murakoze cyane murabeho naho ubutaha
mbacire umugani mbabambuze umugani ntuzabika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva inkuru urageze nibyo teta kandi nyogokuru iradukomereza inkuru ivuga ngo bakoze indege bana inshuti zacu muze tumusange aradutegereje
kera habayeho abana karamenyogoku mwiriwe neza niriwe neza nyogoku Eh, ubu rero ndaje kugira ngo mbakomereze ya nkuru murayibuka yego nyogoku ego watubwira ni ego bakoze indege bande sano na na mushiki we Eh, sibyo ni abana sano na neza twagarukirije hehe icyo gihe yego twagarukirije aho utubwira ko sano na mushiki we bakundaga gu- bakundaga imyuga nk'ababyeyi babo Mm.
bagakunda kubaka ababyeyi babo bakoraga ibitanda eh, abo- papa wabo yarabazaga Mm.
mama wabo akaboha akaboha akaboha akaboha iki akaboha imisambi twagarukiye aho bababwiraga aho batubwiraga ngo nyine ngo abo bana bakoraga nabo imirimo itandukanye y'amaboko sibyo Eh, mugenzi wanyu rero agiye kudukomereza twumve ibyakurikiyeho umunsi umwe bagize icyifuzo cyo gukora indege nuko batekereza ku bikoresho ba- bashobora gu- gukenera mu gukora indege yego bashaka impapuro uduti duto n'ubujeni ubujeni Ehe, ubujeni ni ubuki bwo ntabwo Nibwo batubwira ubujeni Yo, ntawe ubujeni ni utuntu tumeze tu- ba- tuba mu biti murumva mu- mu giti hagati habamo utuntu tw'umukara dufata nka koro niba muzi koro ya ya koro bafatisha nk'impapuro murareba Eh, utu tuntu rero tubaho rwose iwacu mu kinyarwanda dusa n'umukara tu- tumatira tunakururuka gutya gato badufatisha ibintu rero batwita ubujeni sibyo Eh, noneho ngo baka- bakabigenza bate ibyo bikoresho byabo babishyize ku kirago nyina yari yababoheye Mm, yarabahaye yarabahaye Mm, ngo bajye bicaraho yego icyo kirago nicyo cyatumaga bakora imyuga yabo batiyanduza batiyanduza amashyi amashyi amashyi adusomeye neza cyane buri wese arasobanukiwe arabyumvise Eh, ubu rero namwe buri wese azajya agerageza gusoma Mura- yego yego Eh, ubu rero tugarukiye aha ngaha reka tuzakomeze ubutaha twumve sibyo Yego, Eh, nyogoku.
muri abana beza yego nyogoku shacyusa karama wumvise ukuntu neza na sano batangiye kwegeranya ibikoresho bazakoresha indege yabo yego shateta kandi mama wabo yabahaye ikirago kibafasha gukora imirimo yabo batiyanduza bana inshuti zacu ntituzacikwe n'igice kizakurikira noneho mbere ko dutaha tubanze turirimba ni indirimbo muriteguye twatangiye
Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ninde watubwira bimwe mu bitera imbaraga Ibijumba, ibirayi Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ninde watubwira bimwe mu birinda indwara Imboga, imbuto Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ninde watubwira bimwe mu byubaka umubiri Ibishyimbo, inyama Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti La la la la la la la La la la la la la la
Oh, mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se nitunaniwe muze turuhuke
ukamuriko rwose nawe ntukasetse kugira ngo uze ndakubeshya akayito imyaka ibiri iragenda ikihirika ni agakweto gahe
nizeye ko ibyo dutuma ujya kubabara rero ngo hano agakweto gashyuhe uheruka
nawe barase shaka ngo bitange iki ubuzima tubayemo ndabuyobe
nta mpamvu ariko rwose kuko ubuzima tubuhuriye turi benshi impenda ubwenge bwi nawe se
yego wenda ngewe ushobora kutaba inkweto ariko bikaba ikindi kintu runaka nshirigera ari uko hashize igihe kinini hmm? Mm, ese mukaba muri karamba ibyo biryo ubwo ntibishiririye ko numva bihumura
niba bagato we umfashe uyu mwana nyabu mumfashije mumfashije umwiza ndebe uko bimeze ntuhereze pe incuka cwera umwiza ikibebe cyiza incuka ikibebe cyiza
yewe imana ishimwe si ugushirira nibazaga ukuntu ngiye guha umwiza ibiryo bishiririye nkumva biransa
umva ye wari kubimuhase cyangwa ari kujya mu byo kumutekera ibindi ugasanga amasaha yo kurya yarenze ndumva bihiye da
ndabona n'agasahani ke wari wakiyegereje rwose
nabonye dutangiye inkuru mpitamo kwiyegereza ibikoresho byose kugira ngo nteke tuganira Ni byiza rwose.
kugira ngo bitaza kunsaba guhaguruka kandi wenda ikiganiro kigeze aharyoshye wumva se yewe badata we hmm? ibyo ukora ni ibiki mukamuri turimo gushyiramo ifu ya wongera Eh, ntabwo nakwihera umwana ibiryo bitarimo wongera kayitesi kayitesi we ndakumva rwose watubonye ariko wabibonye ko umwiza wacu tumugaburira ibiryo birimo wongera
ongera ntabwo bayishyira mu biryo bingana bityo rwose ushyira mu biryo bikeya umwana arya akamara natabimara ndabibika nze kubimushyuhiriza bitwaye iki se oya rwose ibiryo birimo ongera ntibishyushywa sinabyiza kubimuha bikonje
uravugisha ukuri kayite nakubeshye se ngo bimarire iki mukamuri ntabyo narinzi n'impamo y'imana ubwo numvaga ngiye kumugaburira ibisigaye nkabibika nkabimushyuhiriza nimugoroba cyangwa ejo njye baba data we koko oya rwose mukamuri uyishyira mu biryo bike umwana arya akamara kuko intungamubiri umwana akeneye ziba zabonetse umbabarire rwose kayite ntabyo Mhm.
narinzi pe kandi urabibona ko ntako mba ntagize ngo ngaburire umwana ibiryo birimo intungamubiri Yego kugira ngo rwose.
atazagira igwingira nk'uko mutahwemye kubinkangurira ni byiza rwose pe hmm? kuko buri wongera yongera umwana ubushake bwo kurya ikagira vitamine n'imyunyungugu y'ubwoko burenga cumi na butanu zifasha mu mikurire y'umwana haba mu bwenge mu gihagararo se akagira ubuzima bwiza n'imbaraga ndetse bikamurinda n'ibura ry'amaraso mu mubiri we ikindi kandi Mm.
mukamuri hmm? burya umwana ahabwa ibiryo birimo ifu ya wongera inshuro ebyiri cyangwa eshatu mu cyumweru ntabwo ari ibya buri munsi kandi nabwo hagapimwa akayiko kamwe akariko gashyirwa mu biryo byo agiye kurya bidashyushye Mm.
bitanakonje cyangwa ngo bibe byashyuhijwe sibyo nabyumvise rwose none se kayite ndakumva mukamuri kumbwiye ko umwana ngomba kumuha ibiryo bike arya akamara kandi ukaba umbwiye ko n'ibisigaye bidashyushywa ubu ndabigenza nte nyabo hmm? bimuhata birya bimare ariko ntukasetse mukamuri ngana nawe ushyire mu mwanya w'aka kana hmm? umuntu yakugaburira ibiryo bingana bityo agasahane kuzuka bityo ukabimara koko hmm? ku mezi make cyane nk'ay'umwiza koko
none se mbigenze ntibyirire se oya rwose byirire ni ukubimena nta kundi kuko ifu ya wongera ihabwa umwana ufite amezi kuva kuri atandatu kugeza kuri makumyabiri n'atatu kandi abantu bose bo muri uru rugo barayarengeje nk'uko nabikubwiye rero fata ibiryo bike ubishyire ku gasahane hanyuma ibisigara kuko atabirya bikonje ubwo ni ukubimena nta kundi yego mwana wabuze se ye mukamurigo nkamena ibiryo niko biri bugende
ariko kayite si uri umutesi nk'izina Ntabwo ryawe ari ko umutesi mukamuri ubwo uzi ubuzima nanyuzemo kubona ibyo kurya ari intambara n'ubu kandi kubona ibyo kurya ni intambara none ngo n'utwo mbonye ntumene koko ndabyumva rwose mukamuri ndakumva pe Ah, nta kundi nyine ndafunga umwuka mbimene buriya ntibizongera ni ukuri pe ariko habimana abimenye yanyica pe yanyica kayite aha nzakurikiza ibyo byose umbwiye
akira mukamuri Mumpereze.
mugaburira ubanza ashonje noneho wa mugani mu mbanze mugaburire ibindi ndabikora nyuma cyakora urakoze kunkebura shenge nari kubimugaburira yabisigaza nkongera nkabishyushya nkabimuha yabisigaza bugacya nkongera
mukamuri gasabye kayitesi imbabazi kuko yari atangiye kumugisha impaka ku gutegurira umwana ifunguro ryongeyemo ongera intungamubiri yari yashyize mu igaburo ryose ry'umwana yari azi ko natanabimara ku munsi ukurikiye hazabimushyuhiriza akabirya ese babyeyi ni gute twategura ibiryo by'umwana byongeyemo ifu ya ongera intungamubiri kandi abihabwa inshuro zingahe tubatumirire impuguke idusobanurire Njye tuganira rero nitwa Mukakarara Valeri nkorera hano ku kigo nderabuzima cya Miyove akarere n'igicumbi ushinzwe imirire babyeyi turi kuganira ndagira ngo tuganire uko ongera intungamubiri bayikoresha ongera intungamubiri ni agashashi karimo igarama rimwe ariko mu gakarito mutahana kaba karimo udushashi mirongo itatu kakaba kagenewe abana bari hagati y'amezi atandatu na makumyabiri n'ane umwana w'amezi atandatu yemerewe gutangizwa agashashi kamwe mu cyumweru kugeza aha ku mezi umunani umwana agenda amenyerezwa gake gake aba ageze mu dushashi tubiri mu cyumweru mwakwibaza muti ese ongera intungamubiri bayikoresha gute yongerwa mu biryo bikeya umubyeyi yongeramo agashashi kamwe akabanza agafata ibiryo bike umwana ari burye akamara yarangiza yabona ibyo biryo bike yongeyemo intungamubiri bigomba kuba binombye bidashyushye bitanakonje mbese ari akazuyazi bifite impumyi zombi binombye iyo nombe igomba kuba ikomeyeho ku buryo uvanga agashashi kose ukamariramo kamwe ukavanga neza niyo byaba ikiyiko kimwe uvangiyemo ukamuha ukabona ko abimaze yarangiza uko umwana aba adahaze ukongera ukamuha ugakomeza ukamuha ibindi bi- biryo bitarimo ongera ibiryo ongera intungamubiri ubusanzwe irimo amavitamine icyenda atuma umwana akura neza ikabamo na ya myunyungugu biriya tuvuga ubutare bikomeza amagufa bigatuma amagufa akura kandi agakomera iyo bibaze byombi byose intungamubiri ziri muri ongera usanga zingana na cumi n'eshanu amavitamine n'imyunyungugu byombi biri kumwe bigafasha rero umwana gukura neza mu gihagararo mu mikurire ye y'ubwonko mu mbamutima ze no mu mikurire ye mu- no mu mibanire ya- n'abandi bana igafasha cyane mu mikurire yihuse y'ubwonko ababyeyi rero ni byiza ko bafata iminsi idahinduka yo gutangiraho ongera niba umwana yujuje amezi atandatu mu cyumweru cya mbere ku wa kabiri ubwo uratangira uwo munsi ku wa kabiri agashashi kamwe uwo munsi ku wa kabiri akandi mu cyumweru gitaha wongere ukamuhe ku wa kabiri noneho kuko uba ugenda umumenyereza ushobora kongera kumuha nyuma y'iminsi itatu ku wa gatanu ukajya ufata iyo minsi ibiri ku wa kabiri no ku wa gatanu ukaba uzi ko ari iminsi utangiraho ongera hagati y'amezi atandatu byagera ku mezi icyenda noneho ugatangira ku dushashi dutatu mu cyumweru ubwo naho urimura ya minsi ushobora gufata ku wa mbere ku wa gatatu no ku wa gatandatu mbese wiha iminsi itakugoye ni ibintu bitagoye rwose kandi uzafata mu mutwe ntiwibagire I- ababyeyi tubashishikariza buriya igihe utangiye gufata ugu- ugu- igihe u- ugiye gufata ongera kuyishyira kuyishyira mu biryo by'umwana ni byiza ko wibeta gatoya hatakureba kubera ko umwana aba akurikiye neza cyane ushobora kuyishyiramo akibaza ati kuki bariya bo mutabashyiriyemo noneho ntabwo ari umwana uvuga ngo araza kukubaza impamvu utamushyiriyemo utabashyiriyemo nako ni byiza rero ko ubikora usa nk'uwihereye umwana ntakubona hanyuma ukamuha neza witonze umuririmbira umuvugiriza utugoma mbese ubona ko umwitayeho babyeyi badusobanurira uko tugomba gutegura ibiryo by'umwana byongeyemo ifu ya wongera ni ugufata ibiryo bikeya umwana agomba kurya agahita abimara tukabishyiramo ifu ya wongera intungamubiri bidashyushye cyane kandi bitanakonje ari akazuyazi ibyo biryo bigomba kuba ari inombe ikomeye kandi yabimara agakomeza guhabwa ibindi biryo akarya agahaga kuko ibiryo byongeyemo ifu ya wongera intungamubiri nubwo biba birimo intungamubiri umwana akenera ntibiba bihagije ni ngombwa kumugaburira akarya agahaga kugira ngo akure neza nshuti zacu ikiganiro itetewe twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe akanya mama koreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero cyusa n'abatete ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho ni iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanura uko tugomba gusukura amazi yo kunywa n'uko tugomba kuyabika duhere ku butumwa bwa biyemveni banange utubwira ingaruka zo kunywa amazi adatetse ku bana ati bituma umwana arwaragurika bigatuma adindira mu mikurire kandi umwana akarwara inzoka zo mu nda naho habarure mateonese aravuga ko iyo abana banyweye amazi adatetse bituma badindira mu mikurire dusoze ku butumwa bwa kavamahanga evariste waratubwira ko kunywa amazi adatetse ku bana byabaviramo kurwara inzoka zo mu nda ndetse n'impiswi dushimire biyemveni banange habarure mateonese na kavamahanga evariste batwandikiye kuri facebook ku bitekerezo byiza batugejejeho mama koreta turamushimiye bane inshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha mwari kumwe na teta nanjye cyusa bayi bane inshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda ikiganiro itetero mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice Abana mbere